omo the kind things wey dey happen eh people don dey wonder what is the reason what is going on o oh? na be the question wey dey go through plenty plenty people mind including my own because i don understand o. Oh. You know, last time we heard about the acclaimed mother of the twins was the time she um, bounced into the um, palace. She can't talk, say everything when she done they talk, since say na lie. Say no be she get the twins, so oh. say na Olori Tobi Philip na get the twins everything wey she talk na in favour of olori tiktok dat day o she just dey talk things people just dey confuse say wetin happen why dis lady dey talk like dis and kabiyesi talk say she bin dey act like say she dey scared like somebody dey pursue her or something dey like wey person wey dey threa ten the scenario wey me i take am as na imagine say dem carry her husband keep one side tell am say if you no talk dis thing i go kpai you na that kind situation i think say na him be the thing o because the way wey she at, they say it was very suspicious but now kabiyesi they regret one thing because he would have sent someone to follow her up where she was going make he know what they go on with in life but no kabiyesi actually decided that he was going to investigate the case he go invite her again he go check the matters but because of the birthday plans and everything all the birthday preparation and everything wey dey in between kabiyesi never really gets time make he follow the acclaimed mother of the twins talk yes kabiyesi never gets time until after this birthday now the elders don come meet kabiyesi say they no understand o say the last time wey akle mother of the twins come palace say kabiyesi talk say e go look into the matter and e go give them feedback on wetin dey happen but say since then they never hear anything They come ask kabiyesi say wetin come happen you look the matter abi you no look the matter the woman wetin make she come talk wetin she dey talk make we do the dna test wey we suppose do na how long more are we supposed to wait omo on top this one oh, they talk say kabiyesi come remember say ah true true He don forget this matter since because kabiyesi was busy yes kabiyesi was busy and the matter escape im mind that time so kabiyesi come finally say okay o oh, make him look into the matter Now kabiyesi don send uh, people. May they go check on the acclaimed mother of the twins yes may they go find out how she did, waiting dey happen why she never show up since wetin come happen make dem come check wetin dey go on with her life dey come realize say akle mother of the twins no dey hmm. it is not a small something o kabiyesi think say na joke maybe dey go come back to their house o e send dem again dey come dey talk say the people wey dey that place the family don dey talk say eh the family sorry not the family the compound people dey don dey talk say since the last time wey dey see she and her husband na the day wey she come back come uh, People come house come carry she and her husband Oh, they tok say dey they come and since then they never come back till now so themselves sef no know a claim mother of the twins or her husband They, hmm. um at this point eh kabiyesi don They confused welcome back again to my youtube channel my wonderful people. hope say una dey alright too. Oh. if not the first time wey they join us for this area we say welcome Now here now we dey drop all the hot hot gist about tins wey dey suffer inside the palace of ife as e dey hot nasa dey carry am come straight make her come gist una say see wetin happen o oh, see as e take happen make una for dey updated i no dey like make una miss any gist o oh, na why i dey do like this. so no forget to subscribe to the channel that one go help you Then turn on the bell notification so that once i drop gist you go follow for the first people wey dey get notification say see o oh, e don happen make you come check am out and to my old subscribers the odogus in the house i dey hello i no dey take the love una dey show this channel for granted at all at all i dey appreciate una back to back i say thank you and god bless you my people. omo no be small matter o oh. dey tok say as it is now kabiyesi don find investigators make dem start to dey look into the woman case o oh. hmm. because e don be like say something don happen to her claim mother of the twins and her husband because since then up until now they never see her People say they never see her since the last time when she enta palace last time when she come meet kabiyesi na the last time when people for her compound see her last till now nobody don hear from her or her husband kabiyesi don call their number tire e no dey go kabiyesi don dey confused kabiyesi don finally declare the acclaimed mother of the twins and her husband missing o yes o kabiyesi don carry the matter go um, police station o e don go right um, put the matter for police station say make dem start to dey search for so so so person as a missing case yes the case don turn missing case They don dey find the acclaimed murder of the twins They say kabiyesi don still ask question say anybody for this palace know anything about this matter anybody see this woman This woman don come palace e don ask everybody o nobody talk say e don see her even the servants wey dey palace talk say she never come around since o nobody don see her even ole tiktok tok say she no get idea of anything. say since they don vindicate her name since she and the woman lose contact she no dey reach out to the woman all the woman don finally talk her truth wetin she wan dey call her for wetin the two of them wan dey talk to each other for omo it is not a small something o oh. it is not a small wahala like this now kabiyesi don dey confused Where is the acclaimed mother of the twins what could be wrong with her wetin happen kabiyesi don dey employ pipo say make dem help check o oh. anybody wey see di acclaimed mother of di twins make e try give kabiyesi information because at dis point make e know whether di woman dey okay first na im be di reason no be because of say dey wan give am twins or anything but no make we first find out whether di acclaimed mother of di twins dey okay because di last testimony wey she give for palace e dey very suspicious yes and if e very suspicious which means something dey amiss and then, if actually the testimony she give her finish she still dey her house dey go her ways e for dey alright we go know say ah maybe she really don realize or maybe she don ready to move on with her life but no she no dey anywhere They don find her tire kabiyesi don talk say e go find her e go make sure say e find the acclaimed mother of the twins e go make sure justice get done yes justice must be restored e go make sure say everybody sees the truth omo the elders already tell kabiyesi sha say make e start from doing dna test wey e suppose do make everybody get peace of mind yes say at this point na kabiyesi suppose don dey look into that one sha o i no even know whether kabiyesi don pass the message give the elders say see wetin happen o oh. we never see the woman wey una dey ask about o oh. she no dey anywhere to be found i no even know how the elders wan take take the matter this time around only tiktok body go hear am because na she gangan na everybody go dey point at yes i dey tell you every time say if person don already start to dey do evil they no dey comot her name for the list people people will keep suspecting you every small thing na you imagine say you don thief before they catch you if the thief for that area again na you dey go call na no other person na you be the only thief wey dem know the only one wey dem catch na you be thief sha so like this now na only tiktok na people go dey point at at this point but anyway kabiyesi don already send out uh search parties to search for di oh, oh, acclaimed mother of the twins e don give police order to start search you know make dem make sure say dey find the acclaimed mother of the twins and her husband make dem make sure say dem find her we hope say the woman shall sha all right. no forget say all the story wey they carry come this area They all alleged information as gathered from the internet space i know they say the palace of ife i know even they stay in ife Now here i hear the story and based on say i like to do a i say make i come to una say see wetin happen No, no forget to drop your comments. make i know what you think about this matter how you take see di eh, eh, gbasgbos wey dey sup for palace this time around what do you think say they go on where dis woman dey and also please like our video thank you and god bless you